mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe na jodiani nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya imyaka mirongo itanu n'indwi yaraye irumanye uburundi bwikukiye zirya ntwari zirongowe n'umuganwa rutavuzwe rwa gasore zashitseko abakuru babyi- babimenye iragi ntushobora kurigumana mu gihe utagyibuka abo ni bamwe mu barundi bahungiye mu gihugu cy'u rwanda bagaruka ku nsiguro baha isabukuru ya mirongo itanu n'indwi y'ukwikukira kw'igihugu cyabo ido n'ido y'iyo nkuru ni mu kanya isase ariko tubanze duhere ku makuru avugwa ijya n'ino mwateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse aloise maramutse diane ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo amakuru ava muri sudani avuga ko abantu bashika kuri cumi n'umwe bishwe mu myiyerekano iheruka iri mu rukurikirane rwo gusaba ko intwaro mfatakibanza yegurirwa abasivile igipolisi cyarateye ivyuka bikoroza amosozi ku bihumbi vy'abanyagihugu bari bashwaye amabarabara ku murwa mukuru Khartoum hamwe no mu bindi bibanza ku munsi w'Imana iyindi myiyerekano ivugwa kandi ko yabaye nejo ku munsi wa mbere i Washington leta zimwe za Amerika ziyamirije ikoreshwa ry'amasasu yica ku basivile batekanye kandi abategetsi ba gisirikare ngo babwirizwa kuzobibazwa nk'uko byashyikirijwe n'umushikiranganji bw'imigenderanire eh, bwa Amerika n'amakungu ejo ku munsi wa mbere uruhagarara hagati y'abiyerekana basaba ubutegetsi bw'abasivile hamwe n'abategetsi ba gisirikare rwatanguye kuva habaye ikurwa ku butegetsi rya Omar al-Bashir intambara zo kurwanira kwigarurira Tripoli mu mpera z'indwi iheze zarakomeye zigera aho hari uruhande rwigamba ko rwigaruriye igisagara gikomeye ariko mu gihe kazoza k'ico gihugu kari mu mayira abiri imirwano hagati y'impande zirwanira ubutegetsi bisa nuko vyayangaye nk'uko umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Heather Murdock abishikiriza ahari muri Libya mu ndwi iheze abasirikare bashigikiye leta ya Libya yemewe n'amakungu barigaruriye igisagara ca Gariane kiri mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu bavuga ko baciye umuhora abansi babo bahora bacishamwo ibirwanisho mu mirwano yo kwigarurira eh, umukuru umurwa mukuru Tripoli Libya gitwarwa na leta zibiri haraheze imyaka itanu leta yo mu Rengero yemewe n'amakungu izwi kandi nka leta yavuye mu masezerano iri ku murwa mukuru Tripoli leta ya gisirikare ya kabiri iri mu buseruko irongowe na Marshal Khalifa Haftar avuga ko arwanira ubumwe bw'igihugu izo mpande zose uko ari zibiri zose ziremeza ko zikwiye gutera intambuko kugira zishike kuri leta yi- biyunze bose bahuriyemo leta z'umwe za amerika ishikiriza ko zitazigera zemera ko irani ihingura ibigwa- ikirwanisho ca nucleaire inyuma yaho teherani itangarije ko yarengeje igipimo c'ubumara bwa uranium nk'uko biri mu masezerano mpuzamakungu yo muri bibiri na cumi na gatanu abuza ico gihugu gukora ibirwanisho ruhonyanganda ibiro by'umukuru w'igihugu bya amerika white house byatangaje ejo ku munsi wa mbere ko iran ikwiriye kubahiriza ayo masezerano kandi ko amerika izobandanya itera igitugu iran gushika abategetsi bayo bahinduye ingendo umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wa irani javade zarife yabwiye itorokanizo ry'amakuru isna ryegamiye leta yabo ko irani yarengeje igipimo c'ibiro majana atatu ivyo bikaba bivugwa ko irani itunze iranium ifise bumara bugera kuri ibice bitatu kuri bitatu n'ibice mirongo itandatu n'indwi ku ijana nibwo bwa mbere irani irenze ku masezerano yagiranye n'ibihugu bitandatu bikomeye ku isi birimo leta z'ubumwe za amerika n'umuryango wa buraya igihe ibyo bihugu vyemera gukuraho ibihano vyafatiye teherani muri afurika naho abantu bitwaje ibirwanisho byo ku munsi wa mbere baraturikije bombe yari itezwe mu modokari ku kambi ya basirikare ba nigeri mu gisagara ca inatese hafi y'urubibe na mari nk'uko amakuru ava mu gisirikare abivuga muri ako karere niho hari ikambi ikomeye y'igisirikare ca nigere habera imyimenyerezo y'abasirikare baja gufasha inteko za ONU zagiye kubungabunga amahoro mu gihugu ca Mali mu ntango z'ukwezi guheze abarwanyi 18 b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu barishe barishwe mu bikorwa bya gisirikare byakozwe n'abasirikare ba Amerika bafadikanije n'abafaransa na Niger muri ako karere nayo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Mauritania yaremeje ejo ku munsi wa mbere ko Mohamed Chek El Guzaini ari we yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu ni nyuma yaho abo bahiganywe bari bitwaye bavuga ko amajwi yibwe iyo sentare yavuze ko abo bitwaye atabyemezo bihagije batanze Mohamed Chek El Guzaini yegukanye intsinzi n'amajwi agera kuri mirongo itanu n'abiri ku ijana akazokwimikwa ku igenekerezo rya kabiri ry'ukwezi kuza k'umunani ni ku nshuro ya mbere kuva muri bibiri n'umunani abategetsi muri Mauritania bagiye kubisikanya mu mwanya w'umukuru w'igihugu hatarinze kuba uguhirika ubutegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi n'umunani
arakuze mugezi wacu aruyiza bigira imana kuri ayo makuru avugwa ijya nino ku isi ahejeje kudushikiriza mandanye kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri interinete kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu nongere ndabahe ikaze ejo ku munsi wa mbere uburundi bwarahimbaje imyaka mirongo itanu n'indwi buronse ntayo kwikukira mu byaranze ibirori harimo gutanga ubushimwe ku bitanze kurusha abandi barimo na bamwe mu banyamahanga inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ifashijwemo n'abakunzi bayo mu burundi murayisomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana ibirori nyamukuru byo guhimbaza imyaka mirongo itanu n'indwi irangiye uburundi bwikukiye byabereye kuri uno wa mbere ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura birongowe n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yibukije abitabye ibirori igituma uyu munsi uhimbazwa mu gihugu cyose mu kunyagwa nayo kwikukira nk'uko mwabyumvise twanyazwe byinshi ubutunzi imico kama imibano myiza intwaro tuba twitunganirije n'ibyacu bidusubiza mu ihumbi kugira tugarukire ku ntayo kwikuke ntibyoroshe nicyo tube uno munsi mukuru rero tubite umunsi mukuru yaba ari abandi twibaza neza yuko mugiye gukora amafaranga dutakaza kuri uno munsi mu gihugu cyose cy'u Burundi kuko ku munsi umwe w'inyeri duhimbaje umunsi mukuru nk'uyu turetse yuko tuba twataye ibikorwa tuba twinjije mu gihugu Burundi nk'imiliyaridi nka zibiri dushyize ku munsi mukuru ni hafi umuriyaridi umwe n'igice miliyaridi hafi zine ziba zigiye biturutse ku bakoroni batwononeye muri iyo myaka mirongo itanu n'indwi haciye ayo mafaranga bakozwe ibintu byinshi cyane amashuri aba avuyemo za kaminuza n'amabarabara murahara murabe imiliyaridi zine ku mwaka muguze n'imyaka mirongo itanu n'indwi mwumve amafaranga ukuntu angana ukuntu twasesaguje ukuntu yarusizemo imvune iyo nayo kwikukira mu bisanzwe abakoroni botubera abana beza batwishyuye amafaranga twasesaguye kuri iyo minsi mikuru mirongo itanu n'indwi muri ibyo birori hari benshi bishyuwe kubera byinshi baranguye mu guteza imbere igihugu muri abo harimo umushikiranganji deo gide rurema ajejwe uburimyi n'ubworozi kuva ashikira uburongozi bw'ubushikiranganji ntiyabaye mu biro amaze gufata ingingo nyinshi cyane zituma umwimbi wiyongera maze yanzara n'inzaragiza tuba turayisezera mu gihugu cyacu Burundi tukamushimira kandi yuko yafashe imigambi ikomeye yo kugira ngo ashobore gufasha gusakara igihugu cyacu cy'u Burundi biciye muri wa mugambi we Burundi urambaye hanyuma kandi ibyo amaze gukora yafashe imigambi ikomeye yo gusibura igihugu cyacu kugira ngo dukingire isi ndimwa mu kubaka kugira imikobeko igihugu cyose cy'u Burundi hanyuma kandi kugira dukingire n'imyonga n'amariba yacu kuko amariba yacu mu Burundi twasanze atandi mariba ava hanze dufite amariba ava mu Burundi gusa hama ikindi cyiza akoze cyane yabaye hafi mu gutunganya rijya hingura ihingura ujya mwavu w'ikizungu fomi hamba kandi kwezi no munsi rero turabona neza yuko akora atiziganya kugira ngo umwimbu haba mu burimi n'ubworozi bubanda bwiyongera dufatiye kandi no kugwiza inyanja z'amafi tumuhaye rero ikidari ikidari cyitwa ordre du mérite du travail classe de commandeur mu kirundi ni ikidari cy'indongozi hamwe niba haca kumushyigikira urupapuro rw'iteka ahabwa na leta y'u Burundi kugira tumushyigikire tumutere intege tumuhe kandi nibe hasha y'imiliyoni zibiri zo kumushyigikira no gukengurukira userukira igihugu cy'u Burundi i New York muri leta z'ubumwe za Amerika nawe nyene yashimiwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ambasaderi shingiro albert uyu mu ambasaderi kuva rero aserukiye burundi mu ishami mpuzamakungu ni hariya ibintu byarahindutse kuko abansi b'intayo kwikukira bari barashinze ruraguma barondera n'abandi abambari babafasha kugira ngo intayo kwikukira ibandanye itosekara ariko arakora hasi hejuru ibinyuma byose n'amaremendanya byariko birakogwa mu ishami mpuzamakungu oni birasambuka ingingo zose z'agahotoro zari gufatwa kubwo zifatiwe ku makuru atariyo zirahagarikwa hanyuma kandi anarondera hasi hejuru abakunzi n'inshuti babaye hafi yiwe kugira ngo bamufashe kurwana urwo rugamba kugeza uno munsi akaba ariko ararutsinda tumukomera amashyi urunani rw'amasendika y'abakozi bo mu burundi kosibu bashima ibyavumerewe n'umukuru w'igihugu kuri ino genekerezo rya mbere zikwindwi tarcis gahungu arangoye urwo runani avuga nko kwihagarikwa ryo gukatwa intererano z'amatora ku mishahara agasaba ko no hanyuma ibyabaye bitosubira kuba mu runani mpuzamaseneka kosibu tubyakira neza rwose nibyo avuze yuko amafaranga y'amatora asa n'ayakwiye yuko rero ubu iyo ngingo igiye guhagarikwa ku bakozi n'abandi urumva twobyakira neza ko twakoze neza akaba yarabonetse akaba yarakwiye twari twarabihaririye twari twarananditse dusaba yuko koko umuntu iyo bitanga uko abyifuza uko abishoboye nibyo twaravuganye baratubaye ayo baba bakeneye yego data ubu batoreye yuko yabonetse yakwiye amafaranga ni byiza turabishimye bo tukibaza tuti hanyuma hakenewe ibintu by'intererano ko twobanza tukabiganira kugira burya iyo umuntu uvuze ati ari ku gahato canke uko ubyishakiye kuko nk'abijya batubwiye ko twara tuyatanga yego bari bati umuntu azotanga yangana gutya yangana gutya iruhande y'abarundi nkuru nziza ashimira harimwo abanyamahanga babiri avuga ko bafashije cyane mu iterambere ry'u Burundi bagizwe n'umufasoni Agnes Van Alesen yigeze kuba umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Ubuholande n'ayandi makungu hamwe na Joel Livan yahoze aserukira igihugu cy'Ubufaransa mu Burundi kuva mu mwaka wa 2006 gushika mu mwaka wa 2010 iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
no mu gihugu cy'u Rwanda abarundi bahahungiye baributse ku kwikukira naho ubuserukizi bw'u Burundi atabirori bwateguye abavuganye na mugenzi wacu Pierre Claver Nkuru bavuze ko bababazwa no kubona ibibanza bimwe bimwe byahinduwe amazina harimo n'ivyari vyaritiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore yarondeye intayo yo kwikukira
itariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaroni uburundi hatigwa
iyo tariki n'abarundi bahungiye mu rwanda barayizi kandi bayifise ku mutima kuri uyu wa mbere bifadikanije na bagenzi babo bari mu gihugu kwibuka no guhimbaza umunsi wo kwikukira kw'igihugu cyabo yamara abo bahunze bobo bati ntiduhimbaza ahubwo turibuka gusa umwumure arasigura igituma ibyo guhimbaza nta birimwo mbo turibuka ko twigeze kugira intwari zaharaniye iteka ry'u Burundi n'abarundi tubyibagire kuko karya n'akararo keza izijya ntwari zirongowe n'umuganwa tuvuga rwa gasore zashitse ko abakuru babimenye bakurane ubwo butwari bwo gukunda igihugu bwo gukunda abarundi bwo gukunda bene wabo iragi ntushobora kurigumana mu gihe utagyibuka wongere uraba uruhara rwawe nawe ko urugamba rwo guteza imbere igihugu ntiruherera mu kwikukira ni ibi byose byo kuvuga yuko tuba dukeneye igihugu gitwarwa neza cyubahiriza agateka ka zina muntu hanyuma kigateza imbere abanyagihugu bakiteza imbere ntibame bagwaye ntibame inzara ibishe ntibame mu bukene tukikukira ku macakubiri kugwanga mu ijambo yashikirije abarundi kuri uyu munsi umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza ahamagarira abo gutahuka nk'uko abandi bamaze kubigira cyane cyane abava mu gihugu cya tanzania uyu munsi uhuriranye kandi n'itahuka ku bwinshi y'abarundi bari bahungiye mu mahanga bitewe n'abashaka kudusubiza mu buja itahuka rya bene wacu riza kongereza akanyamuneza dukesha uyu munsi turabaha ikaze mu bandi bene igihugu baze gutegurira hamwe imigambi y'iterambere tutibagiye amatora twimirije y'umwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri yamara abahungiye mu rwanda bo bose ko babibona turabona abariko barahunga uno munsi mu makambi ya transit hariho benshi bariko barakigwa bisobanurwa yuko umutekano ni muke turumva imibyimba y'abantu iri kwiragenda mu nzuzi zitandukanye ibintu by'abantu bahunze birimo amazu yacu birimo n'ibindi bitandukanye ni ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nticyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko ari amahoro nawe kuvuga ati abantu tuzoja mu burundi gutora nta muntu yahunze afite gahunda yo kujya gutora twe nacyo bituraba ko kuko mu burundi amatora nta mutekano uriyo si uno munsi wo gutegura amatora kwari kubanza gutora inyishu irama ni ugusongera isibe ubwa mbere ntibasabe ko babanza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza perezida petero nkurunziza yatangaje kandi ko amazina amwe amwe y'ibibanza n'ibyibutso agiye guhinduka nk'ikibuga cyitiriwe uwarundi nta yo kwikukira rudoviko rwa gasore kigiye kwitirirwa intwari izina ryitwa abahoze ku rugamba rwarimwo umukuru w'igihugu ahari kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu emmanuel nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka ababazwa n'uko izina ry'uwarundi nta yo kwikukira rishobora kuzokwibagirwa kuko ririko rikugwa ku vyibutso abona ko guhindura ayo mazina harimwo no kwihora ivyo ni vya bindi nyene vyo kurondera amajwi mu banyagihugu nta n'ikindi bigamije atari ico utanguye kumva ngo adolphe nshimirimana ni rwa rugamba babandanye umwe rwo mu ishyamba cange ndataye ndataye wewe nta kibi cyane mugabo si ukuvuga ko abakunda cyane kwiyamamaza hariho ibintu by'ukwihora ibintu byose bijyanye na repubulika byose ibyerekeye rese ibyo twakwita resembora byose yabikuye yanabyivugiye igitangaje rero gusumba byose ni icyakwa gasore bagasora mukura ko izina akarikura stade prince louis akaryitira ubundi intwari intwari ya mbere mu burundi tuzi ni rwagasore kubera ko ufata irya stade ukayitirira intwari zose n'ibandi harimo na ba dolphe setenoma ni bya bindi avuga ati hariho abenegihugu n'abandi basanzwe b'abanyagihugu batigera bangana mu burenganzira mu gateka kabo ni ibyo
ubuserukizi bw'uburundi mu rwanda nta birori bwateguye umukozi wa ambasade yabwiye ijwi ry'amerika ko bitatumwe n'imigenderanire mibi uburundi bufitaniye n'u rwanda ahubwo ko byatumwe n'uburyo buke byekarabi n'inkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
tugume mu gihugu cy'u rwanda aho naho nyene ejo kuwa mbere imyaka mirongo itanu n'indwi yari irumanye ico gihugu cikukiye ni umunsi wabaye uw'ikiruhuko mu gihugu cose n'ahata birori vyahabaye abayobozi bavuga ko umunsi wo kwikukira uhuzwa n'uwo kwibohoza uzohimbazwa kuwa kane w'ino ndwi ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi ku munsi u rwanda rwizihiza imyaka mirongo itanu n'irindwi rubonye ubwigenge nta birori byabaye gusa wabaye umunsi w'ikiruhuko mu gihugu hose ijwi rya amerika ryegereye umwe mu basaza babashije kubona uko uwo munsi wari wifashe muri icyo gihe profeseri kayishema yohani mariya vianney yabaye umwarimu wa kaminuza igihe kirekire ubu ari mu kiruhuko cy'izabukuru yasobanurira ijwi rya amerika ko ari umwe mu bari bitabiriye ibirori byo kwizihiza ubwigenge ari umunyeshuri mu mashuri yisumbuye uyu mukambwe yabwira ijwi rya amerika ko uwo munsi awibuka cyane kuko ari nabwo bwa mbere yari ageze mu mujyi wa kigali muri mirongo itandatu na kabiri nari mfite nk'imyaka nka cumi n'itandatu nigaga mu iseminari kabgayi ubwo rero ndabizi rwose indepandansi iba n'ukuntu abantu banezerewe hirya hino bakanywa inzoga ndetse aribyo hari ngo n'abapfuye ngo kubera ibyishimo by'indepandansi twabaga mu iseminari hanyuma baraza badushyira mu mamodoka baratujyana twari tumaze n'igihe kirekire twiga ibyo bikino ku bana bangana batyo rero urumva yuko twari tunezerewe kujya i kigali benshi bwari n'ubwa mbere bagera i kigali turakinnye umenya ari nabyo bikino bikuru byari bihari kuri uwo munsi ubona perezida akayibanda amaso ku mazi yewe twaramubonye rwose kuko dukina tukabaga tumubona aho yicaye n'abandi banyacyubahiro ndacyabyibuka rwose wari umunsi mukuru ukomeye uyu musaza avuga ko nubwo itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi aribwo u rwanda rwabonye ubwigenge wasanga atari byo kuko n'ubundi u rwanda rwari rusanganywe ubwigenge ahubwo iriya tariki avuga ko babusubijwe n'abazungu bari barabubambuye kayishema yemeza ko ubu bwigenge nibwo bwaje bukenewe ariko butishimiwe n'abanyarwanda bose ubwigenge buba bwabaye mu miborogo byari byaratangiye muri mirongo itanu n'icyenda bahohotera ubwoko bw'abatutsi benshi barahunga bararorongotana n'abasigaye mu rwanda babambura ubwigenge ahubwo noneho ku buryo nubwo bavuga ko igihugu cyabonye ubwigenge icyo gihe ariko hari ababubuze icyo gihe babubujijwe kandi na bene wabo noneho batabubujijwe n'abakoloni ntabwo ari umunsi mukuru wasangiwe n'abanyarwanda bose ni umunsi mukuru w'igice kimwe cy'abanyarwanda uyu munsi waranzwe n'ikiruhuko mu gihugu hose ariko nta bindi bikorwa byabaye bigaragaza ko ari umunsi mukuru hari abaheraho bakavuga ko uyu munsi leta yawambuye agaciro kawo ariko abayobozi bakunze kumvikanisha ko batigeze bambura agaciro umunsi mukuru w'ubwigenge gusa leta ivuga ko yahisemo guhuza kwizihiza umunsi w'ubwigenge n'itariki ya kane z'ukwezi kwezi kwa karindwi umunsi u rwanda rwizihiza wo kwibohora kw'igihugu kuri muzehe kayishema nawe yemeza ko hatabaho ibirori by'iminsi ibiri ikurikirana ariko ku munsi wo kwibohora hajya habaho no kwibutsa ko u rwanda rwabonye ubwigenge tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi ariko babifatanyije rwose yewe numva ari ikintu cyiza abakomeza kubikemanga ngo rwose ngo umunsi w'itariki ya mbere y'ukwa karindwi ngo barawibagiwe kandi ari wo munsi indepandanse yabereyeho n'ubu hari ababifite mu mitima yabo barakibaza ngo igituma uwo munsi wavuye ariko impamvu zirumvikana yuko uwo munsi bawufatanya no ku itariki ya kane naho kuwureka nanone kuwureka ni umunsi mukuru w'amateka ayo mateka yabayeho uwo munsi uriho kandi hari abawiyumvisemo nanone ntabwo twawureka twawufatanya n'ubundi imyiteguro yarimbanije mu mujyi wa kigali ahategerejwe kwizihiza imyaka makumyabiri n'itanu u rwanda rwibohoye mu mujyi wa kigali hakomeje kumvikana kuri stade amahoro imyitozo y'ingabo z'igihugu ziziyereka tariki ya kane hirya no hino mu mujyi wa kigali kandi abaturage basabwe gusukura amazu cyane cyane acururizwamo yubatse ku muhanda aho ubuyobozi bwasabye ba nyir'amazu kuyasiga amarangi yose itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi ni nabwo umukuru w'igihugu ageze ijambo ku banyarwanda asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ejo amerika turakomeza n'ibiganiro tubafitiye imiryango irenga amajana atanu yo muri quartier ya nkafu ni muri komune kadutu mu gisagara ca bukavu ntigiraho ikika umusaya inyuma y'umucanwa wanahitanye abana babiri mu ijoro ryo kwa mungu rica uwo kuwa mbere reka umenyesha amakuru wacu temistokle mutijima abandanye n'ino nkuru iyo nkongi y'umuriro bivugwa ko yatangiye ahagana isaa yine z'ijoro ryo ku cyumweru rishyira uyu wa mbere igatwara ubuzima bw'abana babiri bari mu kigero cy'imyaka iri hagati y'itatu n'itanu icyayiteye ntikiramenyekana neza ariko umwe mu bari batuye hankafu yabwiye ijwi rya amerika ko yaba yaturutse ku muriro w'imbabura y'umwe mu baturage bari batetse moto ilitoka na ni mbabura donc jiko ni mtu alikuwa na arazo umuriro watewe n'imbabura cyangwa se iziko ni umuntu umwe wari usanzwe ateka amandazi yarayatetse rero amavuta amavuta aratomboka umuriro ufata inzu yose mu nzu ye hakaba hashobora kuba harimo peteroli cyangwa lisansi iyo rero nayo yahise igurumana cyane iyo nzu imaze gufatwa igenda ikongeza izindi zose kugera ubwo karitsiye yose ifatwa
ikienda naambukizia nyumba zingine nyumba zingine najuksi kartie yote likamatika vile
ni saa sita n'igice z'amanywa bamwe mu bari batuye hankafu ahazwi nka kanzayire muri komini kadutu biganjemo urubyiruko baragerageza gutoragura ibice by'amabati ferabeto imisumari n'utundi twuma twasizwe n'iyo nkongi y'umuriro babigurisha ku bagura ibyuma bishaje utereye amaso kugera muri metero zirenga magana atanu nta nzu n'imwe igihagaze kureba hasi ni umuyonga w'ivu gusa ndetse n'amakara y'imbaho zari zubakishije amwe muri ayo mazu celestin birindwa ni umwe mu bari batuye ahakanzayire aratwereka aho inzu ye yari iri ariko ntiwamenya ko yanahigeze inzu yanjye yari iri hano yari ibyumba bibiri na saro hejuru hasi naho hakaba undi wankodeshaga ibyacu byose byakungutse ubu ntacyo gukora uretse abana gusa twashoboye gusohoramo ibindi byose byo mu nzu byahiye habe no gukuramo na kamwe yaba imyambaro ibiryamirwa kugera ku isahani n'ibindi bikoresho byo mu nzu byose byakungutse bamwe mu bari batuye ahakanzayire barashinja inzego z'ubutegetsi uburangare mu gutinda gutabara kugeza ubwo hashya amazu yari atuyemo imiryango irenga magana atanu wabuze ubutabazi hari zimwe mu nzu zakabaye zazimijwe kubera ko zari hafi y'umuhanda ariko zose nyine zakongotse kubera kubura ubutabazi ubutabazi bwa meri bwaje butinze bagerageza kuzimya biranga birananirana kuko yari imodoka imwe gusa byari bikomeye cyane twe nk'urubyiruko twagerageje gushyiraho akacu ngo tuzimye ariko natwe umuriro uturusha ingufu niko kugenda ukubibona rero ku bari batuye aha kongera kuzanzamura umutwe ntibyoroshye ariyo mpamvu basaba leta n'abandi bagira neza kubagoboka turasaba leta nk'umubyeyi ko yaza ikatugoboka ikaduha ubufasha batwubakire ndetse barebe ko banaduha ibyo kurya kuko abantu bose batakaje buri kimwe ndabaho nti udufaranga twose nari mfite twahiriyemo nta namba nsigaranye abana nabakwirakwije mu baturanyi nibatugirire impuhwe badufashe icyo babona cyose baduha guhera ejo saa tanu z'ijoro ni uku turi ntiturabona n'umuyobozi n'umwe nta bakuru ba leta nta n'umudepite n'umwe muri bariya twatoye wari watugeraho turasaba leta ko yadufasha cyo kimwe n'abandi bagira neza nibura tukareba ko twatunga abana bacu kugeza ubu uretse inzu zirenga magana atatu zahiye nta gaciro kagenekereje mu mafaranga k'ibyangirikiye muri iyi nkongi twari twakamenye ubwo twateguraga iyi nkuru twagerageje kuvugisha inzego z'ubutegetsi muri komini kadutu ku kigiye gukorerwa abari batuye ahakanzayire ariko ntibyadukundira batubwiye ko bakiri mu nama yiga kuri iki kiza hamwe n'ubuyobozi bukuru bw'umujyi wa bukavu temistokire mutijima ijwi rya amerika ibukavu muri kivu y'amajyepfo arakoze mugenzi wacu temistokle mutijima inshuti mwari muri kumwe natwe mu gice ca mbere c'ibiganiro vyacu vyo kuri uno wa kabiri nino ngaha bibaye birabangirira mwakoze kudutega abiri dieni n'ahazoma ari kumwe kuri mikoro na mugenzanje fasile gebehu yegeranije amajwi tubikebanure tubifuriza kubandanya mururanirwa mu banyi no mu vyanyu naho mu masaha ari imbere radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugaho